turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mukatwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jowe diana ninahazwe leta ya kongo yabujije impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya rusenda gusohoka muri iyo kambi kubera impamvu z'umutekano bo basanga bizobicisha inzara nagenda hariya muri eko nkarima cenga kikibaruwa ku bihumbi bitatu abana banje bakagenda kuryamwo none uyu munsi bigiye guhagarara abana banje bagiye gupfa nanje ngiye kugira ingaruka mbi ngiye gusubira mu buzima bwabo muri twahoramwo bavuga ngo abagore b'abarundi tugenda dusambura inzu z'abandi uyu ni umwe mu barundi b'impunzi bari mu ikambi ya rusenda mu ntara ya kivu y'epfo muri make kandi muri ano makuru turagaruka ku vyagirije ivy'u rwanda aho vyagirije kongo ko indege y'intambara y'ico gihugu yagiye kuvogera ikirere n'ubutaka bw'u rwanda muyo hirya no hino ku isi intumwa ya leta ya Ethiopia n'abarwanyi ba Tigre bakomeje ibiganiro i Nairobi muri Kenya hari makuru yose turaramura mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu ndahera kuri iyo nkuru ya Ethiopia narinjiye ku masonga y'indi ncuro nshasha ibiganiro hagati ya leta ya Ethiopia n'abaserukira intara ya Tigray yatanguye no munsi ku wa mbere ku murwa mukuru wa Kenya i Nairobi Fidel Niyongabo abitabiriye ivyo biganiro ni bande bigaba bigamije iki Ivyo biganiro muri Kenya birimwo abasirikare bakomakomeye ku mpande zombi hamwe n'abayoboye abandi mu biganiro vya politiki Ivyo biganiro vyitezwe kuba birimwo ukugene amasezerano yashitsweko mu ndwi iheze muri Afrika y'Epfo yo kubahirizwa hamwe no gusubira kuronsa imfashanyo n'ibintu ngenderwako abanyagihugu baba mu ntara ya Tigreya. Umutegetsi amenyeye ibiganiro hagati ya leta ya Ethiopia n'abaserukira intara ya Tigreya atashatse ku izina ryiwe rimenyekana kubera atararekuriwe kuvuga ku mugaragaro yamenyesheje ko vyitezwe ko ivyo biganiro bihagarikiwe na leta ya Kenya birangira ku munsi wa gatatu. Yatangaje ko uburyo bwo guhanahana amakuru hagati y'impande zombi buza bwarashizweho kugira ntihabe kutumvikana ku bijanye no guhagarika intambara. Mu bafasha muri ivyo biganiro harimwo uwuserukira umuryango w'ubumwe bwa Afrika Olusegun Obasanjo, Uhuru Kenyatta yahoze ari perezida wa Kenya hamwe n'abasirikare b'intwazagabo bo muri Afrika y'Epfo na Kenya. Leta zunze ubumwe za Amerika n'ishirahamwe IGAD biri muri ivyo biganiro kaburorerezi mu mpera z'indwi irangiye umutegetsi ayoboye abandi mu biganiro ku ruhande rwa leta ya Ethiopia Redwan Hussein yabwiye abaserukira ibihugu vyabo ko ivyo nonekaye mu ntambara ari vyinshi cane yasiguye ko umushikiranganje ajejwe ikigega yatangaje ko igihugu kizokenera hafi y'imiliyaridi mirongo ibiri y'amadolari kugira gisubire kwiyubaka
Fidela muri Misiri naho hariko habera inama mpuzamakungu ya mirongo ibiri n'indwi kwihindagurika ry'ibihe izwi nka COP. Iyo nama yatanguye uno munsi ku wa mbere. Umunyamabanga mukuru w'ishamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yabwiye abayirimwo ko bategerezwa guhitamwo gukorera hamwe canke kuja mu kaga gakomeye. Fidela Niyongabo tubandaniriza ino nkuru.
Ivyo Guterres yabitangaje mu gihe abaserukira amareta y'ibihugu bitandukanye vyo kw'isi bazohura mu kiringo c'indwi zibiri mu biganiro bigenewe kwihweza ukugena amakungu yo kwirinda ingaruka zikomeye cyane zihindagurika ry'ibihe naho asamajwe muri iki gihe n'ingwano muri Ukraine n'ibiciro biri hejuru cyane by'ibifungurwa n'amasoko ntanganguvu umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres avuga ko amakungu afise guhitamwo gukorera hamwe ngo canka gahona yasabye ko haba amasezerano hagati y'ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi n'ibikenye kurusha ibindi ku isi amasezerano yobagenewe kwihutisha kubona ko ibihugu bikenye kurusha ibindi bishobora kugabanya imyuka yonona ibidukikije hamwe no guhangana n'ingaruka z'ubushuhe bukomeye buza bwaribonekeje mu bice bitandukanye vyo ku isi Guterres yamenyesheje ko leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ibihugu bibiri bikomeye kurusha ibindi vyo ku isi mu vyerekeye ubutunzi bitegerezwa kugira uruhara rukomeye cyane mu gutuma ayo masezerano aja mu bikorwa naho ibiganiro vyerekeye ihindagurika ry'ibihe bimaze imyaka itari mike biba nta ntambwe ziboneka ku vyerekeye urugamba rwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe zirashikwako amenyesha ko ibihugu vyikwega canke bikagonanwa ku bijanye no gufata ingingo zikenewe
Fidani yonga burakoze turacari kumwe hu naho Ufaransa bwarungitse muri Tanzania abajejwe gutohoza ku mpanuka y'indege gufasha gutoza isanganya ry'indege itwara abantu ryabaye ejo ku munsi w'Imana aho abatari munsi ya 19 bari muri iyo bahasize ubuzima iyo ndege yakorokeye mu kiyaga citiriwe Victoria indege itwara abantu yagize isanganya mu kiyaga victoria ku munsi w'imana yahitanye abantu batari munsi ya cumi n'icyenda yariko igerageza kururukira ku kibuga c'indege ca Bukoba iyo ndege yaguye mu mazi y'ikiyaga Victoria mu gihe hari igihuhusi n'imvura y'isegenya umuvugizi w'ikigo kijejwe amatohoza y'impanuka z'indege mu Bufaransa yatangaje ko carungitse muri Tanzania umugwi w'abajejwe amatohoza umushikiranganji wa mbere wa Tanzania Kasim Majaliwa yamenyesheje ko abajejwe amatohoza batanguye kuraba ukugena ibintu vyagenze abahinga batangaje ko menshi mu masanganya y'indege atumwa n'ibintu bitari bike mu bifata amezi atari make kugira bimenyekane neza hisunzwe amategeko mpuzamakungu abayoboye itohoza ry'ahabereye impanuka boba barimwo abaturuka mu bufaransa aho indege yatunganirijwe hamwe na canada aho imoteri zayo zakorewe
reka dushimire mugenzi wacu Fidel Niyongabo kuri makuru yose agezeho hirya nyino kwisi yaduteguriye akabahejeje kudushikiriza ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA kaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari turayugurura ku y'u Rwanda na Kongo leta y'u Rwanda yagiriza Republika ya Demokarasi ya Kongo kuvogera ikirere cayo Geoffrey Mutagoma haratubwira ino nkuru itangazo ry'ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ryasohotse ku rubuga rwa Twitter riravuga ko uyu munsi mu masaha atanu na makumyabiri indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi makumyabiri na gatanu yaguye ku kibuga cy'indege cya Rubavu mu burengerazuba bw'igihugu igakora hasi akanya gato u Rwanda ruravuga ko rwayihoreye igahita isubira muri Kongo iryo tangazo rikomeza rivuga ko u rwanda rwamenyesheje leta ya kongo icyo gikorwa rucyamagana kandi ko yabyemeye kugeza ubu ntabwo turabasha kubona leta ya kongo ngo igire icyo yivugira kuri iki gikorwa ishinjwa gusa hakurya y'umupaka ku ruhande rwa kongo ikibuga cy'indege cya goma kirafunze nta ndege zemerewe kuhakorera ingendo nk'uko umuyobozi w'uwo mujyi bibwiye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri aho igoma kuva ejo nimugoroba hagaragaraga indege z'intambara zo mu bwoko bwa sukoyi makumyabiri na gatanu zikorwa n'igihugu cy'uburusiya umunyamakuru w'ijwi rya amerika urigoma aravuga ko yabonye izo ndege ku kibuga ariko ntiyemererwe kuhagera gusa agereranya ko zishobora kuba zageraga kuri mirongo ine yemeza ko nyuma zaje gusubirayo ubu hakaba hasigaye eshatu gusa amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekanye zimwe muri izo ndege ziguruka mu kirere cya hafi aho mu bisa n'imyitozo itangazamakuru ryo muri kongo ryabujijwe kuhagera kandi nta rwego urwo ari rwo rwose rwo muri icyo gihugu ruragira icyo ruvuga kuri izo ndege
Ijuru rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari nari nabice ku masonga nkitangura muri Republika ya Demokarasi ya Kongo leta yabujije impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda kuyisohokamwo kubera impamvu z'umutekano yavuze ko wifashe nabi murasirazuba bw'igihugu inkuru irambuye n'umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi iraburira impunzi kwirinda gukora ingendo hanze y'inkambi batabifitiye uruhusha kubera ibibazo by'umutekano muke bivugwa muri iyi minsi iranzi olivier ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda aragaruka kuri iyi ngingo yafashwe babuza gusohoka inkambi ni itangazo ryashyizwe ahagaragara n'igisata cya leta kigezwe impunzi cnr aho cyatangarije impunzi ko ubuserukizi bwa segiteri ya tanganyika na cyane cyane inzego z'umutekano zoba zaramenyesheje ko ata muntu n'umwe na cyane cyane impunzi ikwiye kugenda ibirometero birenga mirongo ibiri atahusha zifise tugerageje kubiraba byagaragaye ko byaturutse ku kibazo cy'umutekano kibana kibandanse muri Kongo umuntu mbere yo gukingira izi mpunzi bacabasaba ko tembera ujya kuva mu nkambi ushika hitwa Mboko bisaba kumenyesha leta kumenyesha igisata ca leta kijejwe impunzi yaco CNL aricyo kimwe no kuva mu Rusenda gushika mu Gweba zimwe mu mpunzi zari zisanzwe ziva mu nkambi ya Rusenda zikajya gutera ibiraka mu mujyi wa Baraka ndetse no mu bindi biturage bya teritwari ya Fizi zivuga yuko iyi ngingo izibuza gusohoka inkambi izatuma zicwa n'inzara nizigama Lilia atuye muri village ya cumi na gatandatu asanzwe akora imirimo y'ubuhinzi yanze y'inkambi kare nagenda ku banyamikwabo nkarangura utudagara twanjye nkagenda nkadandaza abana banjye bakaryamo nagenda hariya muri eko nkarima cenga kikibaruwa ku bihumbi bitatu abana banjye bakagenda kujyamwo none uyu munsi bigiye guhagarara abana banje bagiye gupfa nanjye ngiye kugira ingaruka mbi ngiye gusubira mu buzima bw'abundi twahoramo bavuga ngo abagore b'abarundi tugenda dusambuye inzu z'abandi muri izi mpunzi kandi zirimo izisanzwe zijya kurangurirwa ibicuruzwa muri Uvira zivuye mu nkambi ya Rusenda zisobanura yuko iki cyemezo cyafashwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi cyo kuzibuza gusohoka inkambi kizatuma zinjira mu gihombo ni ukuvuga ubu ibidandazwa tuzaba dufise mu mafarumasi yacu nk'imiti ni ukuvuga iheze biduhava bigorana yuko dusubira kujya kurangura iyindi kuko ubwa mbere twashobora kugenda nta n'ikibari warinze kwaka muri seneri ugashika aho urangurira umuti ukongera ukagaruka ukoresheje ikarata isanzwe igenga impunzi ariko kuno munsi urumva yuko igihe uza ufise iyo karata udafise na kijya kibari ariyo biyede sorti umva bitazokorohera igihe naho abajeje umutekano ba kongo bazaba bagusize mu minwe yabo muba dushobora kukwagiriza n'ibindi nduwimana felix ni umuyobozi wa village ya cumi na kabiri hari icyo asaba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi kuri iyi ngingo yo kubabuza gusohoka inkambi icyo twasaba duciye kuri seneri duhaye indaro hano muri kino gihugu cyoba cyiza kuturekura twebwe abarefuge bakaduha ibitamburisho bihagije mu bijyanye n'ukuntu dushobora kujya kurondeza ubuzima bwa minsi yose ibyo bitamburisho rero bakaba hafi na hafi ntibabure mu biro kuko kenshi abenegihugu barabarondera bakababura mu ndwi baza gake gake babe peremana b'abantu bamaho iminsi yose mu gihe umurefuje bakeneye gusohoka ababone bamuha icyo gitamburisho kimufasha kujya kurondeza ibibeshaho umuryango didier numbi wa numbi ni umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya rusenda yabwijwe ijya amerika ko iyi ngingo bayifashe nyuma y'inama y'umutekano ya segiteri ya tanganyika ibasaba kubuza impunzi gusohoka inkambi zikajya mu turere turi kure n'inkambi kubera zishobora guhohoterwa bitewe n'umutekano mukuru muri aka karere mwamenya yuko inkambi ya rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu inyinshi muri zo zari zisanzwe zitunzwe no kujya gutera ibiraka birimo ubwubatsi gutwara za moto guhinga ndetse no gucuruza hanze y'inkambi vedase ngabo ijwi rya amerika uvira Vedaste Ngabo ay'umutekano wa Kongo cyabandanirize kuri no nkuru y'abagwanyi baturuka mu gihugu c'u Burundi bagwanira mu muhari witwaje ibigwanisho wa ADF rwanira cane cane mu ntara ya Ituri iri mu burasirazuba bwa Kongo benshi muri abo barwanyi bava mu Burundi n'abakenyezi batwawe babwirwa ko baroye mu masengesho y'abaislam mu nyuma bisanga bagizwe abarwanyi ibindi kuri no nkuru turabaza mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza abakenyezi bamaze iminsi bakurwa mu byara by'abagwanyi ba ADF bari mu duce dutandukanye tw'intara y'Ituri na teritwari ya Beni iri mu ntara bihana urubibe ya Kivu y'uburaruko mu burasirazuba bwa Kongo nyene baturuka mu bihugu bitandukanye birimo Burundi u Rwanda Ubuganda na Kenya n'ibindi bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ya n'ihembe rya Afrika nk'uko umuvugizi wa Sokolade umugambi wo gutuza imirwi y'inyeshamba muri Ituri yabitwemereye kuri telefone abafatwa canke abakizuwa n'ingabo za Kongo hamwe n'iz'Ubuganda zishyize hamwe kugira zituze umurwi wa ADF urwanya ubutegetsi bwa perezida Yoweri Kaguta Museveni w'Ubuganda bari mu idini rya Islam nka bose bavuga ko bisanze mu mashamba y'ico gihugu babeshwe n'inshuti abagenzi canke abandi basangiye ukwemera ko baroye mu masengesho abatari bake nka Shura Kasim aturuka mu buraruko bw'Uburundi bavuga ko basa n'abavuye urwotera izuba Profesa Kirundo, Mungu amesitizia kumajeshi walikuja wakagombana, njo kuniokoa, nikatoka niko mzima, nilikuwa naishi nza mu ntara ya Kirundo. Imana yaciye ku basirikare niyo bankijije, nari mbayeho nabi cyane. Ikindi hari ishinga ubu ni ugutaha muhira ndabe ko abona size bakiriho. Hari n'abandi benshi bakigorewe mu mashamba, ntimutinye muje kubatabara kuko abakenyezi birirwa barapfa, abana niko inzara izura inzara, twirirwa tugenda ahantu habi rwose, mufashe cyane
saidia sana sana.
Umugore wundi na waturuka muri Kenya hafi y'umupaka wa Uganda yemeza ko nyina muvyara ari we yamushutse amujana muri ADF wanajiita wote Waislamu, wanajiita Waislamu wote, itikadi ya Waislamu, just hivyo tu, like that. Kusafiri wakati wamepiga ndege imepiga mji na bose biyita Waislamu, bavuga ngo ni kambi y'Abayisilamu. Iyo haje ibitero z'indege twimuka tuva mu muji tuja mu wundi n'amaguru. Jewe abasirikare bansanze aho ndi bibaza ko napfuye, baca barantabara baza kumvura, ntibandashe, barambajije gusa ko ndi impore, bantegeka kubakurikira, nuko narokotse ndashima Imana.
na nashukuru sana Mwenyezi Mungu.
Nicholas Sharon yatubwiye yemeza ko hari n'abavyeyi bajana n'abana babo abandi bakibarukirayo bamwe muri bo basiga abana ku ngoyi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze perezida w'uburundi evariste ndayishimiye yishimiye kubona ibihugu vya eac muri kino gihe arongoye biriko birungika ingabo mu burasirazuba bwa kongo gutuza imirwi y'inyeshamba harimo na adef yemeza ko abakongomani bafitiye icizere izo ngabo z'umuryango igihugu cabo giheruka kujamwo Kingine kinanifurahisha ni kwamba nchi mbalimbali kwa jumuiya wameanza kutuma majeshi yao Kenya, Burundi, Uganda, huko huko, na tuko tunasaidia.
ikinimbara ni uko ibihugu byinshi by'akarere byatanguye kurungika ingabo kenya uburundi n'ubuganda niyo turi kandi turiko turafasha turamaze kubona ko abanyagihugu ba kongo bafitiye icyizere ingabo za eac turabibona ko bizera ingabo z'uburundi na kenya bari batanguye gutabaza bati niko ikenya itarungika ingabo turashimira nyakubahwa perezida ruto yaciye arungika ingabo byihuse kugira zije gufasha niko yashikirije yakira uwahora atwara Kenya Uhuru Kenyatta ubu akaba ari umuhuza mu matati ya Kongo ADF n'umuhari w'inyeshamba uvuze amahame yafatiye ku myumvire y'intagondwa za Islam uwo muhari wigeze gufatwa nka Al-Qaeda muri Afrika yo hagati mu bitero wagiye ubwaba maze uwo muhari w'intagondwa za Islam ku isi ukavyiyitirira uwo muhari washinzwe mu gihumbi kimwe icenda mirongo icenda na gatanu wagizwa n'ishengero katolika kumaze kugandagura abasivile barenga ibihumbi bitandatu kuva mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatatu ku butaka bwa kongo mu gishirahamwe dokibu security tracker ry'abanyamerika rivuga ko abagwanyi ba def birahiye abantu barenga igihumbi n'amajana abiri kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kuri uyu wa mungu perezida yoweri museveni yavuze ko umwansi ari we adf yahungiye mu tundi turere atahora akoreramwo inyuma yo gusugerezwa ariko yongera ko ati izo ntumva zikora iterabwoba zirengagije yuko mu kanya isase dushobora kuzirimbura dukoresheje ibisasu bishika kure eroje wirikaneza ijwi rya amerika Erojo irikaneza tugukengurukire turaguma ku vy'abarwanyi bagwanira ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo muri ico gihugu imigwi itandukanye twaje intwaro yo mu ntara za Kivu y'epfo ya ruguru na Ituri ivuga ko igiye gufatanya na leta kurwanya umutwe wa M23 wigaruriye Bunagana na Rucuru abasirikare b'ibihugu vya EAC EAC n'umuryango wa Afrika y'Urasirazuba nabo barimwo uh, bariko baraja gutera inguvu leta ya Kongo kurwanya iyo mitwe nyeshamba bakaba bava mu bihugu Burundi, Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo bose basangayo ingabo za ONU zihamaze imyaka mirongo ibiri n'itatu ariko none kwera iki Kongo n'isi yose bananiwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwayo nivyo mugenzi wacu Thomas Kamirindi agiye kuyaga ko na Abubakar Adelar Abelar Murantunga Mashimango n'umuyobozi w'ikigo c'ubushakashatsi ku bibazo vy'intambara kikaba gifise icicaro mu gisagara ca Lyon mu Bufaransa Mashimang Abubakar atangura asobanura impamvu u Rwanda na Tanzania batazorungika abasirikare bayo mu mutwe wa EAC muri Kongo.
impamvu u rwanda rutagaragara mu bibazo bya eyase muri izo ngabo za eyase ni uko mu bashinjwa kuba bateza umutekano muke mu burasirazuba bwa kongo u rwanda kinshasa ubutegetsi bwa kinshasa bwo muri congo burarega u rwanda kuba aribwo bushyigikira umutwe wa emuventura uwo mutwe ukaba wari uteza akaduruvayo na mu burasirazuba bwa congo urumva rero mu gihe u rwanda ruregwa n'ingabo na guverinoma ya congo ntabwo rero rwakagombye guparitisipa muri
muri uwo mutwe w'abasirikare urwunge rw'ingabo z'ibihugu byo mu burasirazuba tanzaniya yose tanzania ubu ngubu nta wamenya impamvu zayo ariko tuzi ko mu urabizi ko uru tanzania yagize uri gushaka gusubukura umubano mwiza n'u rwanda wenda ndakeka nta gihamya mbifitiye ko muri ubwo muri ubwo bushake bw'umuyobozi wa tanzania bwo gushaka gukomeza umubano mwiza n'u rwanda arasanga nta mpamvu yajya muri congo ngewe niko mbitekereza nshobora kuba nibeshya cyangwa se byaba biterwa n'uko nanone tanzania isanzwe ifite abasirikare mu mutwe uriya wa monusco nabyo birashoboka ariko rero ntabwo byayibuza kuba bafite ingabo muri monusco bakajya no muri mu gihugu mu rwego rw'imibare myiza ibihugu byombi cyangwa mu rwego rwa eac kuko hari izindi nk'ukuntu babyita mu kinyarwanda perezida nko mu gihugu cya central africa aho u rwanda ruri muri monusco muri muri minusca nako ariko rukaba rufite n'abasirikare mu rwego rw'imibanire myiza y'ibyo bihugu byombi kuri telefone dufite n'itanga simon ndahari ndahari uraho urakomeye muraho neza ni ukugusha ku ngingo igitekerezo cyangwa ikibazo ni ukuvuga ngo nk'uko ikibazo cya mbere mwahereho cyabazaga nibaza ngo umutekano muri kongo n'ingabo zoherejweyo ngo byakemuka bite ngewe mpamya ko bitapfa gukemuka mu gihe intambara igikomeje hagati y'abakongomani ubwabo radiyo ijwi rya amerika noneho duhamagare bazira firmino igitekerezo cyanjye natanga ntisanzwe ntabwo byumvikana ko hari imiti isanzwe igwanya leta yajya gufatanya na leta kugira ngo irwanye ibindi mugwi irwanya leta ibyo bintu ntaho ntaho byakabaye leta ahubwo ya kongo irebe neza abo bantu bashobora kuba bashaka baraba aho bayica bazinjira indani baze bisangira babakeze ambushe dr mashimango abo bantu wabumvise sinzi nimba wagira icyo uvuga ku byabo icyo mbivugaho ni uko uwabaje ikibazo cya mbere ni gute byashoboka mu gihe muri kongo honyine hari n'indi mitwe irwanya leta ikibazo gihari ni ikibazo mpuzamahanga amakimbirane ari muri kongo bayita n'amakimbirane y'insobe confuri komplekisi harimo ikibazo cy'intambara hagati y'abakongomani ubwabo mu gihugu ibyo ntawe ntawe ubihakana ariko hakaba n'ikindi kibazo cy'ibihugu biri muri kongo birwanya imitwe nka fdr cyangwa tabara n'indi iri muri kongo ifite imigambi yo guhungabanya umutekano w'ibihugu byo hanze u rwanda rurarega rushyigikira M23 ruvuga ko rugomba kurwanya umutwe wa fdr ufite imigambi yo kuza guhungabanya umutekano mu rwanda uburundi nabwo buri muri kongo mu rwego rw'imibanire myiza y'ibyo bihugu byombi kubera ko ugomba kurwanya umutwe tabara nawe uhungabanya ufite imigambi yo guhungabanya umutekano mu burundi icyo ni ikibazo hakaba noneho n'ikibazo ngicyo ya umugenzi wacu yavuze buri kicukiro ko hari imitwe imbere mu gihugu icyangombwa rero ni uko umuntu ajya gukemura ikibazo ntabwo yabikemura byose icyarimwe abanza ku bibazo icyo bita mu gifaransa uradekompoza ekwasiyo ugakemura kimwe na kimwe ugashaka ekonomi icya mbere rero ni uko ingabo z'abanyamahanga ziri muri icyo gihugu cya kongo bakagombye gushaka uburyo zava muri icyo gihugu hanyuma abakongomani ubwabo nabo bagashaka uburyo baganira kugira ngo ibyo batumvikanaho babigereho ni ukuvuga ibyo rero nibyo na niyo mpamvu nkeka ko mu bushishozi bwe perezida wa eyase perezida valise ndayishimiye Burundi yasanze ko n'ubundi intambara irangizwa n'ibiganiro nta ntambara irangizwa n'amasasu ntabwo ntabwo bibaho kenshi ntabwo bikunze kubaho akenshi naho byaba byageragejwe birangira nabi ni ko iherezo byose ni ibiganiro nubwo ziriya ngabo zigiye muri congo ariko bazagera aho ngaho baganire bavugane u rwanda rugomba kuganira na congo u rwanda rugomba kongo igomba kuganira n'u rwanda kugira ngo ibibazo bikemuke hagati aho rero hagomba gushyiraho uburyo ingabo kandi congo muri uyu mwaka ushize niba uyu mwaka mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa gatatu yinjiye mu muryango mpuzamahanga w'ibihugu by'uburasirazuba ni muri urwo rwego rero bari gushaka ibisubizo kuko umutekano mu burasirazuba bwa congo umutekano muke burasirazuba bwa kongo ntabwo uteye ikibazo ibindi bihugu baturanye ntabwo inzu y'umuturanyi yaba irimo gushya ngo nawe wishime ngo umeze neza ngo uratekanye ntibishoboka amaherezo aho bizakugeraho niyango nikubise mukeba radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na dogiteri mashimango abubaka abela ni perezida w'ikigo cyitwa centre international d'études et de recherche sur les conflits armés ni ukuvuga mbese ikigo gikora ubushakashatsi ku bibazo by'intambara akaba yaranditse ibitabo bitandukanye birimo icyibanda cyane cyane ku ntambara zo mu karere k'ibiyaga bya afurika ibiyaga bigari bya afurika by'umwihariko repubulika ya demokarasi ya kongo turimo kuganiraho ubu ngubu kuri telefone dufite niyizigiye jean damascene na twagirayezu marcel niyizigiye mbona icyagarura amahoro muri kongo ni uko repubulika ya kongo yaganira n'iyo mitwe ig- igaragara muri icyo gihugu amahoro akagaruka duhe n'ijambo twagira yezu marcel nyakubahwa mutumirwa twumvishe ko ukora ubushakashatsi ku ntambara zo mu karere ibibazo by'intambara biri hariya hepfo mu burasirazuba bwa repubulika ya kongo ubu aka kanya byabazwa nde hakorewe ibyaha by'intambara hagati ya eh, iyi mitwe yitwaje intwaro na leta ya kongo ibyo byaha byaryozwa nde ibikorwa byose by'ubwicanyi mu ndengakamere bigomba gukurikiranwa hagomba gukorwa ankete bakamenya uwabikoze n'impamvu yabikoze uburyo yabikozemo kugira ngo abihanirwe yaba abogamiye kuri leta yaba ari umutwe wigenga ntacyo biba bi- bivuze ike- ikirebwa ni icyaha aba yakoze ni ko yaba ari mayimayi yaba ari fdr yaba ari umutwe uwo ari wo wose yaba ari guverinoma ya- ya- iyo ari yo yose ikozwe i- ikoze ibyaha ndengakamere ubwicanyi ndengakamere niyo bita crime de guerre cyangwa crime contre l'humanité bitewe n'uko kuri jenoside bagomba kubiryozwa ariko uburyo babiryozwa ni uko bigomba kunyura mu nkiko kugira ngo akore inkiko niko hagomba kubaho za raporo turabizi ko hari za raporo zikorwa izo raporo rero iyo zikozwe zikagaragaza numva ko imiryango ni- n'ibyaha bireba niba bita crime contre l'humanité bireba imi- imi- imi- imiryango imi- umuryango mpuzamahanga uvuga uwo ari we wese bakagombye kwivangamo kugira ngo abo bantu bakoze ibyaha babihanirwe imitwe irwanira muri kongo ni myinshi ntitwayi- ntitwayirondogora ngo tuyivemo ariko ntituyoboye ko kongo irarega u rwanda ko ishyigikiye m23 u rwanda rukarega kongo ko na kongo nayo ire- ishyigikiye fdrr ibyo byose nuko turi mu magambo ya politiki ariko hagati aho uko bizagenda kose nuko nabivuze biriya byo kuvuga ngo baterane amagambo bavugane ibi biza- bizarangizwa n'ibiganiro kongo n'u rwanda bagomba kuganira kugira ngo babone ibisubizo by'ibibazo bafite byo ku mupaka impungenge u rwanda rufite zirumvikana ibibazo kongo nayo ifite by'umutekano muke birumvikana ni uko ko hagati aho nta bundi buryo kuko n'ubundi n'imirwano iyo ari yo yose aho bizagenda abaturage n'inzirakarengane zizahababarira icyo ni icya mbere icyo tugomba kumenya nanone bariya basirikare bagenda muri kadire ya se ya se cyangwa monusco bo ni abafonkisiyoneri ntabwo bakwitanga nk'uko abakongomani bashobora kurwanya barinda imipaka y'igihugu cyabo nta gihugu kirindwa n'izindi ngabo niyo ko icyo gihugu kiri kurindwa n'izindi ngabo icyo gihugu gifite ibibazo bigomba kugira ibibazo by'umutekano kuko leta ntayo leta ntayo marcel akaba afite n'impungenge ko eh, abasirikare ba yasati bagiye gutabara nde kandi ari abakongomani ubwabo birwanda ahubwo ati izo ngabo nazo zigiye kwica abakongomani oya oya ntabwo ari abakongomani bamarana ni uko hari ibibazo biva muri kongo tuzi ko hari ubwicanyi kamere kandi n'umutekano muke muri kongo ufite impu- ufite ingaruka mu bihugu ba- by'abaturanyi kandi kongo ubwayo ni ni umunyamuryango wa- w'ibihugu by'uburasirazuba ni uko ntabwo mu- muri mu- mu muryango umwe umuntu agira ibibazo ngo mubure kumutabara ibi birumvikana njye ndumva kujya muri kongo eyase gufata akajya muri kongo bifite ishingiro bifite n'ibi kandi birumvikana biranasobanutse
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dushimuriye mugenzi wacu thomas kamirindi kuri ico kiganiro ahejeje kugirana na abubakar adelar mashimango akaba ari umuyobozi w'ikigo c'ubushakashatsi ku bibazo vy'intambara kikaba gifise icicaro mu muji wa lyon uri mu bufaransa ikiganiro cose mushobora kugisanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com imbere yo guhana agahindukira nge ndabukije rero ko u rwanda rwagiriza kuvogera u- rwagiriza kongo kuvogera ubutaka bwayo n'ikirere cabwo mushobora gusubira kuri wezi itatu akaburungura ryacu voa akaburungu ko mugasoma inkuru yose muri make kandi muri ano makuru mwumvise ko muri repubulika ya demokarasi ya kongo leta yabujije impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya rusenda kuyisohokamo kubera impamvu z'umutekano wifashe nabi mu burasirazuba bw'ico gihugu navyo nyene murabisanga ku rubuga rwacu rwa internet umuyaga ejo hirya nino ku isi turabibutsa ko iyindi nshuro nshasha y'ibiganiro hagati ya leta ya eh, Ethiopia n'abaseruka intara ya Tigre yatanguye uno munsi kuwa mbere ku murwa mukuru wa Kenya niho ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya mwakoze kudutega abiri yakoze Nadia Taha na Eugenie bari kumwe mu hinga bw'ivyuma batumye amajwi ashikaho mwari ko muratwumva muherereye ibiganiro n'amakuru vyino mugoroba byari bihagarikiwe na Edir Rwema mwabishikirijwe na Joy Diane ninahazwe twembi rero ku izina ry'ijwi ry'Amerika turabakengurukiye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose turongera saa kumi mm, saa moya n'iminota mirongo itatu murantunga mu yandi makuru Tugi-